Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ibiganiro byacu biri no kuri interineti ku rubuga wayishatu radiyo yacu voa akadomo com ndabasuhuje mbaha ikaze mu makuru tugiye kubagezaho muri uyu mwanya muri kumwe na jeffrey mutagoma ibibazo by'abashakanye batererana imiryango ku mpamvu zinyuranye bikomeje kugaragara mu karere k'ibiyaga bigari ababanyi bahora bamfasha ariko ubu nabo nta kintu bafise bamfasha n'ubu barashonje ariko bararira n'inzu tubamo ntihabona nta matara dufise na nyir'inzu yatubwiye ko agomba kudusohora serafine irambona atuye mu ntara ya kibitoke mu burundi umugabo we aherutse kumutana abana bafite ubumuga muri repubulika ya demokarasi ya kongo inyeshyamba za makumyabiri na gatatu zafashe agace ka mushaki kuri uyu wa kane polisi ya sierra leone yatumije ernest bay koroma wahoze ari perezida ngo wabazwe ibya kudeta yaburijwemo tariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi gushize Espagne yirukanye mu ibanga abadiporomate babiri b'Amerika ibarega ibikorwa byo kuneka aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato ntimujye kure amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi polisi ya sierra leone yatumije ernest bay koroma wahoze ari perezida kugira ngo ahatwe ibibazo mu buryo bw'iperereza ku ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo tariki ya makumyabiri n'esheshatu y'ukwezi kwa cumi na kumwe gushize eugene mukankusi arakomeza koroma yasabwe kwitaba ku cyicaro gikuru cy'ubugenzacyaha mu mujyi wa freetown mu masaha makumyabiri n'ane nk'uko iryo tangazo ribivuga yavuze ko azubahiriza ubutumire yagize ati niteguye kumva ikintu cyose no gushyigikira iperereza rya polisi mu buryo bwuzuye reka ubuyobozi bugendera ku itegeko buganze muri demokarasi yacu ibi koroma yabivuze mu itangazo ahamagarira rubanda kuguma mu mutuzo abagabo bafite imbunda bateye ibigo bya gisirikare gereza n'ahandi muri sierra leone mu kwezi gushize bafungura abagororwa ibihumbi bibiri na magana abiri kandi bica abantu barenga makumyabiri mu cyo abayobozi bavuze ko cyari igikorwa cyageragezaga guhirika guverinoma guverinoma yavuze ko kudeta yapfubye yari iyobowe ahanini n'abahoze barinda perezida koroma yamaganye ibyo bitero mu itangazo yashyize ahagaragara igihe gito bimaze kuba kugeza ubu abantu mirongo irindwi batawe muri yombi mu bijyanye n'iperereza ririmo gukorwa harimo mirongo ine na batanu b'abofisiye mu gisirikari barindwi b'abofisiye mu gipolisi n'abasivili cumi na batatu nk'uko minisitiri ba yabivuze mu itangazo
eugene mukankusi espanye yirukanye mu ibanga abadiporomate babiri b'abanyamerika ibarega ibikorwa byo kuyinekera uh, thomas kamirindi eh, bambwiye ko ari inkuru ya eugene mukankusi arakomeza ibitangazamakuru n'ibigo ntaramakuru bitandukanye byasohoye iyi nkuru kuri uyu wa kane bisobanura ko intandaro ari abofisiye babiri b'inzego z'ubutasi z'igisirikari bafashwe barimo kwiba amabanga bashinjwa ko bayahaga amerika bayanyujije ku badiporomate babiri b'ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika i madrid umurwa mukuru wa espanye nabo babahaga amafaranga atubutse hashize amezi abiri batawe muri yombi ariko urukiko rwari rwategetse ko iyi nkuru itajya ku karubanda ku wa kabiri w'iki cyumweru nyamara abanyamakuru babibajijeho minisitiri w'intebe pedro sanchez yirinze kubivugaho byinshi yemera gusa ko byabaye agatotsi hagati y'ibihugu byombi maze asoza avuga ko ikibazo cyarangiye minisitiri w'ingabo wa espanye margarita robos na mugenzi we w'ububanyi n'amahanga jose manuel albares umwukwe n'undi ukwe batumije ambasaderi w'amerika i madrid julisa reynoso bamusaba ibisobanuro ibitangazamakuru byemeza ko yasubije ko ntacyo abiziho ariko ngo asaba imbabazi bamusabye ko igihugu cye gitahura abo badiporomate babiri kandi koko amerika yarabikoze ibitangazamakuru ntibivuga amazina yabo n'inzego zabo z'akazi bisobanura ko ari inkuru itangaje cyane kandi idasanzwe kuko leta zunze ubumwe za amerika na espanye bombi ari abanywanyi muri otan umuryango wa gisirikare w'ibihugu bituriye amajyaruguru y'inyanja ya atlantika ibihugu byombi kandi bifite ahubwo umuco wo gusangira amakuru y'ubutasi
intambara ikomeye hagati y'ingabo za israel n'abarwanyi b'umutwe wa hamas yakomeje kuri uyu wa kane mu mujyi mu mijyi yo mu ntara ya gaza fidel niyo ngabo byifashe biti iyo ngwano yabereye mu buraruko bw'intara ya gaza aho israel yatanguriye ibitero vyayo vyo guhonya umugwi hamas ingwano ikomeye yabaye kandi mu gisagara ca kan yunis mu bumanuko bw'intara ya gaza umushikiranganje wa mbere wa israel benjamin netanyahu yatangaje ko inteko za israel ziriko zirasatira ikibanza umukuru w'umugwi hamas mu ntara ya gaza yahya sinwa arimwo netanyahu yatangaje ko bazorohira kumufata iyo ngwano yo kuri uyu wa kane yatumye abasivile batera bahungira kure mu bumanuko bw'intara ya gaza yahungabanije ibikorwa byo gutanga imfashanyo abanyagihugu bo muri iyo ntara bakaba bariko barasinzikara kurushiriza ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryatangaje ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bashitse mu gisagara ca rafa mu misi ya vuba rafa ni igisagara kiri mu bumanuko bw'intara ya gaza hafi y'urubibe n'igihugu ca misiri ico gice conyene c'intara ya gaza catangiwemwo imfashanyo zigereranye muri iyi ndwi ababa mu gisagara ca rafa hamwe n'abamenyeshamakuru baho batangaje ko indege z'ingwano za israel zarashe amabombe muri ico gisagara mw'ijoro ryashiriye kuri uyu wa kane ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buyobowe n'umugwi hamas bwavuze ko abantu batari munsi ya mirongo itatu n'indwi bahasize ubuzima igisirikare ca israel kuri uyu wa kane catangaje ko abagwanyi b'umugwi hamas barashe rokete ziturutse hafi y'igisagara ca rafa fidel niyo ngabo abayobozi b'umuryango w'ubumwe bw'uburayi bari beijing kuri uyu wa kane mu nama na perezida shi jinping ari kumwe rero n'abandi bayobozi b'ubushinwa eugene mukankusi byifashe biti mbere y'inama komiseri w'umuryango w'ubumwe bw'uburayi ursula von der leyen yavuze ko impande zombi zishobora kuganira ku buryo bwo kuringaniza umubano wazo mu by'ubukungu yagaragaje aho ubushinwa buhagaze nk'umufatanyabikorwa ukomeye w'ubumwe bw'uburayi ursula von der leyen yavuze ko izo nama zishobora kuzaganirirwamo ibyerekeye ubufatanye ku birebana n'ihindagurika ry'ibihe no ku mategeko agenga ubwenge buhangano uyu muyobozi yanagaragaje ko bikenewe ko umuryango w'ubumwe bw'uburayi n'ubushinwa bakoresha uruhare rwabo nk'ibihugu by'ibihangange ku isi yagize ati dusangiye inyungu z'amahoro n'umutekano n'imikorere myiza ishingiye ku mabwiriza mpuzamahanga no kubona ibisubizo ku bibazo byugarije isi muri rusange iyi niyo mpamvu ari ngombwa guhagarika ubushotoranyi bw'uburusiya kuri ukraine kandi hakaboneka amahoro mu buryo buboneye kandi arambye bijyanye n'amahame ya onu kandi hagakorwa ibishoboka byose kugira ngo haboneke igisubizo cya leta ebyiri mu burasirazuba bwo hagati ni ukuvuga isirayeli na palestina ku ruhande rwe perezida Xi Jinping yavuze mu ijambo rye atangiza inama ko ubushinwa n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi bigomba gukorera hamwe mu gutsura isi itekanye kandi ifite ubusugire Xi yagize ati ubushinwa n'ubumwe bw'uburayi bigomba kuba abafatanyabikorwa mu nyungu bihuriyeho no gukomeza gushimangira politiki y'ubwizerane
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru n'ibindi biganiro byose tubagezaho ku mbuga zacu za facebook instagram youtube na x turi kuri voa radiyo yacu mu kanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika muri repubulika ya demokarasi ya kongo niho duhereye abarwanyi ba m makumyabiri na gatatu bigometse ku butegetsi buriho muri kongo bamaze kwigarurira agace ka mushaki umuhanda uva sake ujya warikale wafunzwe kubera urufa rw'amasasu rukomeje kumvikana muri ako gace ko muri teritwari ya masisi jimmy shukran bakomera isantere ya mushaki iri muri teritwari ya masisi mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo agace kari mu birometero makumyabiri na bitanu n'umujyi muto wa sake nawo ubarizwa muri iyo teritware abarwanyi b'inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu zafashe aka gace mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka zigashyira mu maboko y'ingabo z'umuryango wa afurika y'iburasirazuba yase ubwo zazaga kubungabunga amahoro mu burasirazuba bwa kongo mu masaha y'igicamunsi amasoko atandukanye yemeje ko m makumyabiri na gatatu yongeye kwisubiza aka gace gahuriweho imihanda itatu ni ukuvuga umwe uva sake uja rubaya uwa karuba werekera minova mu ntara y'ikivu y'epfo undi uja kirorirwe na kicanga mu sheferi ya bahunde bamwe mu bayobozi ba societe sivile yo muri ako gace babwiye ijwi ry'amerika ko mushaki yafashwe nyuma y'amasaha menshi imirwano hagati y'ingabo za leta ya kongo frdc n'inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu abaturage bahunze berekeza mu mujyi muto wa sake abandi baja muri santere ya rubaya bwana maono alexi ni umuyobozi wungirije wa societe sivile muri grupema y'amatanda baturamukije mu gitondo karekare turi kumva amabombe abaturage dusa nk'aho tuvuyemo basigara bari kurwana n'aba FARDC n'abazalendu e, none muri iki gicamunsi e, bibaye ngombwa ko aba FARDC n'abazalendu bava mu santre e, muri amasaha tuvugana M23 niyo yicaye mu santre y'Umushaki nyuma y'imirwano yo kuri uyu munsi abaturage bo mu duce twa Matandaro Rubare Kadirisha Karambi na Ngendambuye nabo bongeye guhunga Monu Alexi avuga ko amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu atewe impungenge n'uko ibintu byifashe muri iki gihe bo urabizi twebwe turi abaturage icyo tuzi ni uko habaye imirwano ikaze ndetse na ya ndege ya sokoyi yaje gufasha aba FRDC ariko ntabwo byakunze bo ibyo ni amasitarateji y'abasirikare twebwe turi abaturage iyi santere ya mushaki ni santere iri sitarategike aciye umuhanda ugiye za rubaya za bihambwe masisi zone ndetse ugataraveresa ukagera n'aho bita muri warikale niyo hajyaga hava ibiryo byinshi byo kugemurira umujyi wa goma none kubona naho bahafashe vurema turi kubona biragira impakite iremereye cyane ku mujyi wa goma iyi niyo yari inzira isigaye none nayo irafashwe abaturage bakuwe mu byabo bo basanga ko ingabo za fari zikomeje kugira ubushake buke muri iyi ntambara babaje cyane biteye n'akababaro cyane kuko urabona ikibazo cya mbere biteye ni uko masisi yose ihagarikiwe na mushake niyo nzira igiye muri masisi santere no muri rubaya hariya bacukura amabuye y'agaciro sasa kubona bafashe masi, bafashe mushaki ni ibintu usana biteye ubwoba utangare ejo wumvishe bageze mu makariyeri ya minere batangiye gucukura ugasanga batwibye amabuye y'agaciro birababaje cyane e, twasaba guverinoma gukora uko ishoboye kose bagashaka imbaraga bakarekana na biriya byo barimo by'amatora kugeza ubu igisirikare cya kongo FARDC ntacyo kiratangaza ku birebana n'ifatwa rya mushaki ariko ubwo twamuhamagaraga kuri telefone koloneli Guillaume Njike Kayiko umuvugizi wa FARDC muri Kivu ya ruguru yatwandikiye ubutumwa bugufi agira ati ubu imirwano irakomeje kandi ingabo zacu zirimo kubyitwaramo neza cyane turimo guhashya umwanzi kandi inshingano za FARDC ni ukurinda abaturage ibindi bisobanuro turabitanga mu masaha ari buze amakuru dukura harimo kubera imirwano yemeza ko M makumyabiri na gatatu igenda isatira imisozi miremire ya Karuba no mu duce twa Minova ku mupaka n'intara ya Kivu y'Epfo ubwo aka gace kafatwaga ku nshuro ya mbere mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka abenshi mu baturage barahunze bajya muri Sake abandi baza mu nkambi zitandukanye zitandukanye mu mujyi wa Goma. Jimmy Shukurani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ibibazo by'abashakanye baterana imiryango ku mpamvu zitandukanye bikomeje kwiyongera mu karere k'ibiyaga bigari abagirwaho ingaruka ahanini n'abana akenshi basigarana n'umwe mu babyeyi rimwe na rimwe utabashije kubarera uko bikwiriye tujye mu burundi mu ntara ya cibitoke aho umugabo yatanye umugore we abana bafite ubumuga eloge willy kaneza ndagenda arasindira nako bakituho byaje akamututana mu irerero tumere nk'abandi bantu aho ni mu rugo kwa Serafini Rambona w'imyaka mirongo itatu n'itanu uwo mukenyezi w'abana batanu abakobwa bane n'agahungu kamwe aba mu nzu y'ivyumba bibiri na salon iri nko ku metero amajana atanu za paruwasi ya katolika muri rusiga komine rugombo mu ntara c'ibitoke mu buraruko buca iburengero bw'uburundi uri hanze y'inzu canke utegereye abo bana ntiwomenya ko bamugaye kuko n'aho amaguru n'amaboko bidakora neza bakagenda bikwega baraganira baramugaye none byadufashe turabana batoya papa papa yarapfuye ntawuhara cyambona ubuzima kandi bumeze nabi ndagenda hajya haruguru bakanakusumira nabo niyo narimvuye mu kanya abigeme bamugaye bafise imyaka cumi n'itanu na cumi n'indwi mu gihe agahungu ubu kujuje cumi mu gahinda gashaka kumwica umupfasoni rambona yiganije ujya amerika tubwira ayagowe n'umwiheburo wamurengeye abana bafashwe n'ubumuga papa w'abacara abantana sinzi n'irengero ryiwe nanje ubu ndagwaye ndarembye ndiko ndiyumvira kongera nanje ndebe ko nobata kuko ntibafise icyo bafungura burira bakarara inzara ababanyi bahora bafasha ariko ubu nabo nta kintu bafise bamfasha n'ubu barashonje ariko bararira babuze icyo bafungura n'inzu tubamwo ntihabona nta matara dufise na nyir'inzu yatubwiye ko agomba kudusohora nyina w'abo bana bagendana ubumuga asaba umunyempuhwe wese kumutabara umwe aryama hasi imbavu zikababara uwundi aguma yicaye uwundi aragenda ariko ariko atambuka ntibikunda agenda yidudagura nkabasaba ko bamufasha kweri bakampa n'agatahe ko kuba n'udandaza baronka icyo bafungura canke bakampa n'udukinga kugira ngo baze batembera baje hanze nk'abandi bana uko babayeho nabi baguma mu nzu Eric Ntirampeba afite imyaka mirongo itatu n'umunani yataye umugore wiwe haraheze imyaka indwi byamunaniye kwihanganira kurera abana batatu bagendana ubumuga yarabataye arambwira ntashobora kubana n'ibyo bimuga nta rengero na rimwe ryiwe nzi iyo yagiye abo bana nahora nshingera agenda gukorera ibihumbi bitanu asoma ikiro cy'ibiharage n'ubufu bigaca bihera none nanjye ubu ndagwaye ndarembye nta na mituweli mfise ko bagiye kubaho ntabyo nzi Claudine Ndayishimiye w'imyaka mirongo ibiri n'umunani akaba afise abana bane ni umwe mu babanyi bagerageza kuramira Serafine ariko yemeza ko kubera ubuzima buzimvye we na bagenzi be ubu akenshi batakuwa amazi twebwe iyo bishyitse kenshi tukabona abo bana bararaye inzara arico umubanyi afise arabahereza ataco afise naho n'ukuri burira bugaca bakaryama ata kintu na kimwe barose Francine Niragira ni uwundi mubanyi avuga ko ingingo ya leta yo kubuza abasegereza mu mabarabara yaje gusongera isibe muri uwo muryango w'abana batawe na Sabavyara kubera ubumuga bwabo cyane ubu hoho byaranagakoze ahora n'abajyana no gusega ubu ntibakibajyana gusega kuko babihagaritse ubu bagumaho ubu biyumviye ko niwe abahereza ubu urabona muri iki gihe cy'inzara hari igihe barara inzara nk'ubu turi mu gashogoro ntabareza kenshi birashika bakarara inzara urunganwe narwo nka Jean Nizeyimana baterwa agahinda n'ubumuga bwa bagenzi babo bakabura uko babikika ndababara vurema kubona nabo birirwa baryamye kandi baba bahaguruka nabo bakagenda natwe tukaba tugenda je vurema mpora mbabara kandi nabo bakaba batagira n'ububafasha mabo nawe n'abagwaye ntakaba bafise ico yobaronderera bakirirwa baryamye hari n'igihe birirwa inzara badashobora kuronka ivyo kurya ijwi rya amerika ryaragiye kuraba uwo muryango rihasanga perpetu bukuru aserukira urunani rw'amashirahamwe ajejwe ateka k'abana fenadeb mu rugombo nawe nyine aratabaza amashirahamwe ajejwe agateka k'abana n'amashirahamwe ajejwe agateka k'abakenyezi agira ico yokunganira abari hafi bavyumva babishoboye barateye agahinda abo bana uhashitse ni ukuri uwo hashika akababona ntiyoreka kugira icyo afasha ashoboye icyo yofasha turaganira nabo kenshi mba ndi hafi yabo turaganira bararara inzara rimwe kabiri Gilbert Manirakiza musitanteri wa komine Rugombo yabwirijwe rya Amerika ko mu mikoro make komine ifise iriko yiga uko yokubakira uwo muryango usanzwe ari ntawe ikora komine n'ivyo ihamagarwa gufasha turabafasha kugira ngo turakuza bwo bandanya cyane cyane ko basanzwe ari umuryango ufite amikoro make ikibazo gikomeye ko ntibagira n'aho baba rero turiko turavyiganibaza baza ko mu minsi iri imbere kumbure tuzohava turaba inzira vyocamo kugira ngo turabe ko uwo muryango ushobora kuronka aho woba ikigo UNICEF cemeza ko mu Burundi abagendana ubumuga bahura n'ibibazo bitandukanye harimo ukubura utuzu twa surwumwe twabagenewe kivuga ko hari benshi muri bo bituma mu mashamba canke mu masashe kubera ukubura ubwiherero bujanye n'ubumuga bwabo muri ico gihugu kandi naho leta yasinyiye amasezerano yubahiriza abagendana ubumuga urunani rwabo na ONU bemeza ko hakiri kumirwa bakorerwa haba mu miryango no mu tuzi Eroje Burikaneza ijwi rya Amerika urakoze loje wili kaneza mu burundi kandi mu mpera z'icyumweru gishize mu ntara rumonge bizihije umunsi mpuzamahanga wahariwe ubwiherero ku isi no munsi wijihijwe mu gihe abarobyi bakorera ku kiyaga tanganyika bafite ubwoba ko bashobora kwandura indwara zituruka ku isuku nke kuko nta bwiherero buhaba inkorejwe rya amerika bateguriye yifashishije inshuti zacu mu burundi turagezwaho na tierive ndayishimiye uri i kigali mu rwanda ushitse kumwe hawa rumonge usanganirwa n'amajwi atandukanye imifunda y'amazi asesa ku musenyi no ku mato ay'abafundi baba bariko barasanura ubwato canke bakora amamoteri yabwo bagira ko bayatsa kugira bumve ko yakize induru z'abana baba bariko baroga mu mazi iz'abari mu isoko y'imboga mbisi zigurishwa aho ku nkengera za tanganyika mu gitondo hari indagara zanikiwe ku buyungiro bwubatswe aho ku musenyi abapishi bariko barategura imfungurwa z'abarobyi bamwe botsa imikeke abandi bat batetse ku mashiga ibyo abarobyi bafungura bavuye mu kiyaga bagakoresha inkwi harubatswe kandi utuzu tw'amahema dusambugwa iyo igikorwa cyo kuroba gihagaze ni muri utwo tuzu abarobyi baryamamwo kandi bakabikamwo ibikoresho bitandukanye by'abarobyi ku ibarabara ryubakishijwe amabuye rimanuka rivuye ku kaburimbo rije i bujumbura co kimwe no ku mpera z'umusenyi wa tanganyika hari amazu adandarizwamwo ibikoresho by'ikirobyi n'ibifungurwa abarobyi bakunda gukenera amazu amwe amwe yaho ku nkengera za tanganyika hana umusaka kuko yabomowe n'amazi ya tanganyika igihe ikiyaga caduga muri kino gihe ata abantu bayabamwo kuri uwo mweha hari ababa bariko baroza amakinga n'amapikipiki hamwe n'imiduga abakenyezi bamwe bamwe bo mu gisagara ca rumonge bariko barahamesurira abandi bariko barahogereza ivyombo abana nabo bari mu munezero ntangere kuko bariko baroga tanganyika ikitagaragara aho ku kiyaga ni utuzu twa sugumwe abarobyi abaje kurema isoko abahirirwa bacunze indagara zanikiye canke abahadandariza ibikoresho bitandukanye bashobora gukoresha iyo bafashwe n'umusonga mu gitondo uriko urahaca bisaba kurikanura urashobora guhonyora umwanda mukuru uba ufukishije umusenyi baba bitumyeho mw'ijoro abarobyi bo kuri uwo mwe baremera ko ikibazo c'aho bihagarika kiri mu bibahanze umurobyi ati kenshi tugomye kwiherera twigira mu ikontineri y'inaho icyo cyari twikinga ibyo bizu byasambutse nta handi dufise tuja nta hariho kuko aho mu mpangu zabo ntibakwemerera mugenzi we babanaho kumwe hawa rumonge nawe ati turariha kugira turonke aho twihagarika ukuntu kesi bigenda turi ngaha twifasa ngaho kwa mutama wero umuntu akariha amajana abiri yego cyane na dosi ziriyo ukeneye koga uriha amajana abiri mu bisanzwe iyo tutari hafi turi nko mu site gutembera nk'aha haruguru ku kaburimbo aho buteramiye twari tuziriho barazifita arugara ugiye aca guyifungura ukuguru ukifasa nyuma ukaba turiha amajana abiri bageze kwituma abo barobyi bati hari n'aho tuja gusaba aho wihagarika ku muhana bakakwangira byanse ugenda gusaba ku muhana ngaha ku mihana kanaka nawe nyine batakuzi urumva ntibashobora kuguha ngikunda amakenga turayafise nyine ko dushobora gutegwa n'ingwara fulani urabona n'aha ku tanganyika nyine hameze imisafu ni myinshi ico dusaba dusaba nka komite irongoye ikirovyi canke n'abandi boba babizezwe ko botuzanira utuzu twashobora kwihereramwo ngaha aho rero niho hava kwihagarika aho babonye toyi gaburiyeri arongoye runanirwa abarobyi mu burundi aremeza ko imyehanka yose y'abarobyi ku kiyaga tanganyika atagira utuzu twa sugumwe kuva aho amazi tanganyika adugiye ku myeha y'uburobyi nka hose murabona yuko twatewe n'ikiza c'umwuzurira ku kiyaga tanganyika aho wasanga aho twubatse utuzu twa sugumwe hose twarasambutse twaratwawe kubera yuko ikiyaga caraduze kirarenga hafi imetero ijana na cyasikanje imetero ijana n'itanu urwo runani rw'abarobyi rwarashikirije ico kibazo abarongoye amakomine ari ku nkengera za tanganyika kandi barizeye ko ayo makomine afise imyeha y'uburobyi azokumva kamo babateye ariko intambamyi zo kuronka aho batwubaka ziracahari nk'uko bishikirizwa na toyi gaburiyeri ariko ikibazo naho ubwo buryo bwoboneka naho amakomine yogira icyo afashije akubaka utuzu twa sugumwe hariho imwe imwe imwe usanga bikigoye kuronka ikibanza co kubaka mu tuzu twa sugumwe kuko aho ukoze gatoya ucabuma ngo hanaho iwanje aho ukoze gatoya uvumenga ni mw'iparasera y'umuntu baba barobyi yabo wabaserukira bose barafise amakenga ko kubera ubwo bukene bw'aho bihagarika bishobora kubatera indwara ziva ku isuku rike mu gihe hahimbaza umunsi wahariwe utuzu twa sugumwe kuri uyu wa mbere z'ukwa cumi na kabiri aho mu rumonge ku civugo kivuga kiti twihutishe impinduka zidushikana ku isuku ritunganijwe neza kandi rikingiye umuhanuzi ntayegerezwa muri ubwo bushikiranganji yamenyesheje ko abarundi babiri n'ibice bibiri ku ijana bacihagarika mu gisanze intara ya kayanza ya nyuma ifise ingo cumi na gatanu ku ijana zifise utuzu twa sugumwe twa kijambere bujumbura mu gisagara niyo ya mbere igeze ku ngo mirongo ine na zitandatu ku ijana bafise utuzu twa sugumwe nk'utwo ku bijanye n'utuzu twa sugumwe tubayabaye karusi niyo iri imbere ku bice mirongo umunani na kabiri ku ijana nayo bujumbura mu gisagara bakaba bageze kuri kuri mirongo itandatu na gatanu ku ijana nestor igira uko ishaka umuyobozi w'amazi isuku n'isukura mu bushikiranganji mu byo bujeju harimwo amazi igihe yashikiriza ijambo ryo guhimbaza uwo munsi yamenyesheje ko henshi mu bibanza bihurirwamo n'abantu benshi harimo n'amashuri atatuzu twa sugumwe tuha habazwa utuhari natwo usanga tutagirirwa isuku co kimwe no mu ngo zimwe zimwe ibyo rero ni intanduruko y'irandagata ry'indwara ziva ku isuku rike ariko leta irafise umugambi wo kubaka muri ibyo bibanza utuzu twa sugumwe mugabo mu mihana abantu bo kwimenya tumenye ko amazi masabano atamara imvyiro tureke kwama tuzirinze kuko nta leta canke ishirahamwe kanaka rizoza kutwubakira utuzu twa sugumwe mu ngo iwacu ntibishoboka ivyo uwo muyobozi ajejwe iby'isuku n'isukura ahimiriza ahubwo abarundi gukoresha utuzu twa sugumwe kuko inyungu itari ku magara meza gusa mu myaka iheze ibivuye mu tuzu twa sugumwe byafatwa ko ari ingorane mu bihe bya none iyo mbono yarahindutse kuko ubu benshi kandi henshi ku isi n'aho iwacu tudasigaye inyuma abantu barijukiye cyane kubyaza umusaruro ibivuye mu tuzu twa sugumwe mu kubikoresha nk'ifumbire gutyo umwimbu ukiyongera nestor igira uko ishaka umuyobozi w'igisata kejejwe isuku n'isukura yarongeye koko mu tuzu twa sugumwe hashobora kuva umwuka abantu bakoresha mu gucana amatara canke guteka ibifungurwa Jelive ndayishimiye ikinyamakuru The Lancet cyo mu Bwongereza gikora inkuru zihariye ku by'ubuvuzi giherutse gusohora inyandiko y'imbuzi ko umubare w'abantu bahitanwa n'indwara zituruka ku bushyuhe uziyongera ku nshuro zigera kuri magana ane ku ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itanu inkuru y'ijwi ry'amerika tugezwaho na temistokle mutijima raporo nshya imaze gushyirwa ahagaragara irerekana ko umubare w'abantu bapfa bazize indwara zituruka ku bushyuhe uzaba umaze kwiyongeraho magana atatu na mirongo irindwi ku ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itanu ibyo ngo bizaba ubushyuhe bw'isi niburamuka bwiyongereho dogere ebyiri ugereranyije n'uko isi yari imeze mbere y'uko ibihugu bikize bishyiraho inganda zivubura ibyuka bihumanya iyo raporo ikaba yitwa the countdown igihe kiregereje iyo raporo igaragaza ingaruka imihindagurikire y'ikirere n'ibidukikije bigira ku buzima bw'abantu iratangaza ko umubare w'abantu bafite imyaka irenze mirongo itandatu n'itanu bahitanwa n'indwara zituruka ku bushyuhe wiyongereho mirongo inani na gatanu ku ijana mu myaka icumi ishize iryo janisha akaba ari ikigereranyo cy'uko ibintu byari byifashe hagati y'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na rimwe n'umwaka w'ibihumbi bibiri ubushakashatsi bukubiye muri iyo raporo bwasanze muri rusange ku isi hose abantu bamara iminsi mirongo inani n'itandatu bahanganye n'ubushyuhe burenze kamere ubushakashatsi bw'iyi raporo kandi bwasanze ko by'ikigereranyo hari abantu barenga miliyoni magana atanu b'inyongera bashobora kwicwa n'inzara ahagana mu gice cya kabiri cy'ikinyejana bitewe n'amapfa akomoka ku bushyuhe bukabije bw'umusubirizo burengeje kamere itsinda ry'abashakashatsi basohoye iyo raporo ya The Lancet barakerensa ubwiyongere bw'ibicanwa bikomoka kuri peteroli ndetse n'agahimbazamusyi gatubutse guverinoma nyinshi na za banki zikorera ku giti cyazo biha abacukura peteroli indi raporo yasohowe mu cyumweru gishize n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibidukikije iyo raporo iragaragaza ko ibihugu makumyabiri mu bikungahaye cyane kuri peteroli nibikomeza uko ibintu bimeze ubu bizaba bimaze kuvoma ijana na cumi ku ijana bya peteroli y'umugereka hamwe na gazi n'amabuye ya nyiramugengeri icyo kigereranyo kirenze igipimo fatizo gisaba ko ubushyuhe bw'isi butagombye kurenza dogera imwe n'igice ku gipimo cya selisiyusi amasezerano yerekeranye n'imihindagurikire y'igihe yashyizweho umukono i pari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'itanu asaba kugumisha ubwiyongere bw'ubushyuhe kuri dogere imwe n'ibice bitanu ugereranyije n'igihe ibihugu bikungahaye ku nganda byatangiye kuvubura ibyuka bihumanya mu bihugu makumyabiri iyo raporo yakozeho ubushakashatsi harimo australia brezile uburusiya arabiya sawudite emira zunze ubumwe z'abarabu na leta zunze ubumwe za amerika ibyo bihugu byose hamwe bikaba bihwanye na mirongo inani na kabiri ku ijana by'ibicanwa bikomoka kuri peteroli na mirongo irindwi na gatatu ku ijana by'abaturage bakoresha ibiva kuri peteroli iyo raporo ikomeza ivuga ko nta na kimwe muri ibyo bihugu cyaba cyariyemeje nibura kugabanya peteroli gaze cyangwa amabuye ya nyiramugengeri bicukura kugira ngo ibyo bibe byafasha kwegera igipimo ntarengwa cyatanzwe cya dogera imwe n'ibice bitanu ku gipimo cya selisiyusi
bakunzi b'ijwi ry'amerika umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima ikiganiro tubagezeho dufatanyije na flash tv yo mu rwanda buri wa kane na buri cyumweru ku ijwi ry'amerika gitambuka kuri radiyo kuwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa facebook
inshuti mwari muduteze amatwi aha niho ibiganiro byacu tubisoreje turabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira radiyo ijwi ry'amerika nshimire bagenzi banjye bose bamfashije gutegura aya makuru na nadia taha wamfashije kuyegeranya kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese
ababyeyi babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha mwaho muri hose